hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today reading about tinubu hmm. for those of una wey be say una no know tinubu tinubu na ex-governor of lagos state and those of una wey be say una dey wonder say hmm, tinubu go become president for 2023 no be smart, tin o apc women leaders don't come as I say enough of the people will be say that they try to bring tinubu down to not become president for 2023 now the apc leader don't come as I will be saying. Now women leaders oh for apc don't come as I say Them cannot keep quiet and let anybody spoiling the name of tinubu He said if tinubu can make lagos to be like that, definitely tinubu can is the solution to nigeria say na only tinubu na im get the power to make nigeria great again my people no be small tin o this apc women come outside say make people no listen to the noise of social media e say becos dem wey wan re-vote na dem no be social media people. He said right now people are trying to condemn bola ahmed tinubu for social media He said this is not the time to listen to all those people. They should know that these people knows the truth that tinubu na im fit to be president for nigeria no be small thing o all these women gather themselves for wey be say the way that they talk and they get confidence they believe in tinubu so much say now tinubu now go be president for 2023 say nobody go fit fit am to become president for nigeria except tinubu nine go fit do the great job so na tinubu nine fit for the work He say make dem take a look at lagos if tinubu can make lagos like that. wey be say lagos get over twenty million people. wey be say lagos pass some other country Country. make dem see how tinubu turn lagos to be He say most of the people wey be say dem dey put for position for that lagos wey tinubu dey choose na people wey be say dem fit do the lagos work if tinubu fit turn lagos to like that, why di nigerians no give tinubu chance to become president e say enough is enough we cannot dem no fit dey watch di oda parties make dem dey break down tinubu a lot of nigerian citizens dey attack tinubu for no reason it is time for di nigerian pipo to to get up to see di work wey tinubu don do for ground e say because right now many pipo dey bring tinubu down for dia social media platform e say make di apc or apc dem wey be apc leader women leader May dem dey at alert say may dem no let dat kain thing distract dem my pipo dis woman tok a lot of things wey be say e full ground and i go know say dis one just come with her full chest say anything wey dem wan throw against am im ready to use her body to take collect am becos why she dey let us understand say enough is enough dem cannot silence again keep hiding becos of say people go drag them. He said it is time for them to fight for their rights by decided to join out together to let Tinubu become president for 2023. My people, this woman talk a lot of word wey be say e full ground. It e, e shock many people. People dey talk say, ah, this one abi Abiyamo abi na e just dey support Tinubu abi e don't collect a good Egunje abi Tinubu money don't full a bank account Now make account. They talk all this one we no understand my people abi she no dey see say a lot of people dey against the muslim muslim ticket ni we no can understand eh, whether she no dey see the thing wey be say the other people dey see oh mm my people i go just like make una hear from the apc eh, women leader wey dey come outside say dem na full apc dem no go silent say make another person come enter for 2023 say the only person wey fit the job wey go fit become president for 2023 naimi bola ahmed asiwaju tinubu o my pipo my pipo make una hear from di apc women leader before i will come back to contact una my pipo. sitting in your house sitting in your space and saying i'm young progressive women forum will not work the magic. No, yeah. it's time to drop the excess baggage it's time to forget gossip and jokes. Yeah. It's time to hit the streets, door to door, person to person, shake to shake, shop to shop, one young woman to the next young woman to the next young woman, Twitter page to the next Twitter page, Facebook page to the next Facebook page, Instagram page to the next Instagram page. Because we are positive and we are sure that if Asiwaju Bola Ahmed Tinubu can fix Lagos, Lagos is more than some countries, so. Oh. Mm-hmm. Lagos has over 20 million persons living in Lagos. If he can fix Lagos and make it the envy of Nigeria, the economic capital of Nigeria, then he can make Nigeria the economic capital of the world. It's time for us to begin to move. Begin to move door to door, house to house. Keep moving. Do not be distracted by the noise you find sometimes on the social media. Do not be distracted by it. Rather, concentrate on the mission and the goal you want to achieve. my people, now the video on a new watch finish so una hear wetin this apc women talk? hmm now these women they dey let us understand say they know they fear anybody wey wan drag dem o oh, becos why make dem see a lot of work wey tinubu don do don do work full ground say dem go vote for tinubu for 2023 say no shaking say na yoruba turn and nothing go fit shake shake, shake dem wey anything wey dem wan dem wan throw against dem dem ready to use their body to collect any bullet for tinubu hmm. now my people people feel say why dis same women no dey talk about muslim muslim ticket why be say uh, eh, dis women no dey talk about muslim muslim ticket but the truth of it be say a lot of people no understand the fact that the people wey even dey there right now where they be muslim and christian buhari na muslim while osinbajo na christian at the end of the day it e still leak to worst wetin nigerian people need now now right now now person will be say he go make this country they okay for people for people because this country right now the way the insecurity matter they go on for this country the kidnapping they go on for this country e worse pass any other thing upon say na muslim and christian dey rule us o so dis matter wey dey for ground no be religions matter dis matter now a lot of pipo dey talk say no be by old age while many pipo say make dem give di young one make dem give young pipo opportunity to take become president say di young pipo go fit do am better than di old ones wey be say dem don date wey be say dem still continue to dey rule us say make di nigerians make dem open eyes na dis these APC leader women and uh, eh, women leader they come outside now a lot of them dey talk say where dey this all the same women dey when many kidnapping dey uh, happen for this country when many things dey happen when insecurity people dey cried up and down no job no good road nothing nothing why the same women no come outside to come speak about it why is it time wey be say election don come their own pocket don full then the title tell people say make dem go vote After dem don collect money wey their bank account don full now you know a lot of people dey talk say make people dey very very careful for this. their advice although a lot of people want make tinubu enter make e become president while some people just talk say for tinubu to become president maybe ogabubu kukuma dey rule dey go and some people dey talk say the option of tinubu to go choose another muslim to become vice president e no really make sense because why the muslim now go come dey oppress the christian say e no really dey safe for the christian people but dis women wey come come outside now dem no even give us the good reason enough to take tok say see reason why dem go vote for tinubu only the excuse wey dem dey make be say how we take make lagos great again if you can make lagos to be like that, e can make nigeria to be like this. e can make nigeria to be that. e can make nigeria to be this one This apc women leader they need to understand say if them don't collect a egunje they don't collect a bribe wey their own bank account full then they live peaceful Then they carry like ten policemen They dey out for road the way they protect them. Not be everybody get that opportunity to carry ten lock follow body they protect them. because e be say this kidnapping issue never reach their side and also dis eh, poverty and no job e never reach their side This health care matter e never reach their side because if to say e really it reach their side i no sure say dem go come outside to come dey talk like this. no be say me dey support say whether make tinubu no become president or make him become president The thing wey me dey for be say me i just want a better eh, country wey be say di pipo wey dey suffer for nigeria make the suffer and the kidnapping make e stop make people get better job so that they go fit use am take care of their family so that all this uh, all this ritual something go fit reduce for nigeria because right now eh, nigeria no really dey safe anymore if kidnapping no uh, happen people go use people to take do ritual for that country so this one now wey be say dem dey talk say eh, tinubu make lagos to great again make people go dey vote People go vote for people wey dem like for their person wey dem know say fit do the job for the country no be say dem go talk say tinubu make lagos great again make everybody go dey vote for tinubu of course a lot of people can vote for tinubu if dem like to vote for tinubu dem fit come outside to talk say dem wan vote for tinubu yeah fine but make people no dey try to force tinubu for person neck say make dem go dey vote for tinubu if we wan vote for tinubu talk say tinubu na im fit for the job then its okay everybody get right to choose their own candidate if the one wey wan choose atiku or the one wey wan choose peter obi o as long as say they make them remember say any decision wey they make right now na for their future na they dey make am for and the future of their children so all right my people as i come across this apc women leader na toss make i carry the news come here to come share am with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una wey next time bye guys see my next video bye guys.